iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwaramutse neza inshuti turi kumwe ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo mu rwanda ubuyobozi bw'ingabo mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba burasaba abaturage kwitandukanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'u rwanda buravuga ko uzabahishira cyangwa akabacumbikira nawe azafatwa nk'umwanzi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana mu nama z'umutekano inzego za gisirikare n'iza gisivile zikomeje kwegerana n'abaturage bo mu mirenge y'akarere ka rubavu ihana imbibi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo abaturage barahamagarira kutagirana imikoranire iyo ari yo yose n'abashaka guhungabanya umutekano w'u rwanda baturutse mu gihugu gituranyi cya kongo koloneli muhizi pascal uyobora ingabo mu turere twa rubavu na nyabihu yihanangirije abaturage abasaba kugira amakenga kuko ari we wese winjiye mu mudugudu wabo badasanzwe bamumenyereye bakihutira kubimenyesha inzego zishinzwe umutekano n'iz'ubuyobozi bw'ibanze uwuzi umutekano icyo ari cyo nkamwe nariye amasasu kuko mwebwe ntabwo muri ya kategori yo mu zindi ntara bashobora kuba bavuga ngo reka tugerageze turebe ntimwagerageje si wari ryarimu kubayingiriya ndani hapa baragerageje ariko mubereka yuko nta mwanya bafite ushaka kuza neza naze neza amanitse amaboko leta y'ubumwe leta yacu nziza iri tayari kumwakira no kumubwira ngo ngwino kora akazi kagendanye n'ibyo wize nta bindi nzi ko icyo mwanze muracyanga icyo mwemeye mukacyemera ubu ni niko kuba n'umugabo icyo wemeye uracyemera icyo wanze ukacyanga koloneli muhizi avuga ko bafite amakuru y'uko hari abagishaka kugerageza guhungabanya umutekano ari nayo mpamvu baburira abaturage hakiri kare ngo hatazagira abashukwa n'umwanzi akabihishamo ntabwo dushaka ikintu kiduteranya n'abaturage cyo kuza gushakisha umuntu wihishe mu nzu kuko yacumbikiwe n'umuntu wakabaye ari umuntu mwiza wakabaye wanamufasha akamushyikiriza ubuyobozi bwa leta aho kugira ngo uhagire ka militeri cyangwa se ikigo cya gisirikare kuko iyo wafashe umwanzi ukamushyira iwawe ukamucumbikira ubwo waba wiyemeje yuko iwawe habaye icyicaro cy'imirwano siko bivuze se iyo wemeye yuko umugizi wa nabi aza abanyarwanda nibo babivuga neza ngo uhishira umurozi akakumaraho iki kuko ni ibintu tuzi twabayemo kuva icyenda na kane icyenda na karindwi igihe cy'abacengezi umuturage wese wageragezaga kwikururiza umuntu ngo ngwino nguhishe ndiyogosenge ndetse wanyu byarangiraga ari uko bajyanye cyakora koroneli muhizamara abaturage impungenge ko nta gikuba cyacitse kandi ko baryamiye amajanja ku buryo ntabwo babwuka umwanzi yabinjirana mu gihe hari ubufatanye n'abaturage nk'ubwabaranze mu kurwanya intambara y'abacengezi avuga ko yorohejwe n'uko abaturage n'abasirikare bafatanyije ikindi waba ugenda ufite amakenga ni uburenganzira bwawe kumubaza ngo urinde uravaho urajya hehe nibyo tubasaba nta bindi naho ingabo dufite zuzuye aha ku mupaka zirirwa zirabyara by'indimi zihanagura imbunda zoza uzaza mukabona afashe ahantu arahicaye hari igihe mutwemera ariko mutwemera iyo urugamba rwakomeye ariko ubu ngubu muba mubona turi aho twigenda tumeze nk'ibintu by'intare bishaje gusa biriho byarindagiye ariko urusasu ntirwavuga nibwo muzamenya ukuntu tubari bari batanga kandi murabizi ntabwo ari ibintu twivuga bitaraba twebwe twaracyajijwe kandi duhora twiga uburyo twafatamo umwanzi uburyo twafatamo umwanzi nta bundi ni ugukubura ubuyobozi bw'ingabo n'ubw'akarere busaba abaturage kwanduza buri muturage bacumbikiye abasohoka igihugu cyangwa akizamo kugira ngo hamenyekane urujya n'uruza rw'abantu umunsi ku wundi busaba abaturage kandi kwitabira amarondo kuko abasirikare bataboneka ahantu hose kandi akenshi umugizi wa nabi yitwikira ijoro ntabwo tuvuze ngo ugende umwiyahureho umukureho karishenikovu ujye urute ariko mubaze ikimugenza nijoro nibabona bafite n'induru bafite n'ibikoti wari ku irondo uri mu ikorosi nk'uko nababwiye cyangwa mu gashyamba wenda mukanababona bafite n'izo ntwaro ari babiri ari batatu kuko abo dufitiye ubwoba ntabwo ari abaza gukuraho leta nta nubwo ari abaza gukuraho pozisiyo ya gisirikare ni abaza kwihisha mu giturage bamwe mu baturage nabo bavuga ko bamaze gusobanukirwa akamaro k'umutekano kuko ibihe by'abacengezi byabasigiye isomo rikomeye dukurikije ibintu byinshi twanyuzemo muri aka karere k'ibirunga nta muturage warota abona ko ibyabaye kiriya gihe cy'icyenda n'umunani icyenda karindwi byasubira kugaruka muri ibi bihe umugore mu gucunga umutekano icyo nakora nk'igihe umugabo wanjye arajya kurara irondo agomba guteka kare kugira ngo agende kare amenye aho agomba gukorera isaha igenwe yo gukora irondo ayigezeho ikindi ni ukubona umuntu nazi nkamushyikiriza inzego z'ubuyobozi cyangwa se nkatanga amakuru uwo muntu agafatwa imirenge ya bugeshi na busasamana niyo bagizi ba nabi bakunze kwifashisha bagaba udutero shuma ku rwanda abatuye mu mirenge ya rubavu na cyanzarwe nayo ikora ku mupaka na kongo nabo barasabwa kuba maso bagatanga amakuru uwo ari we wese bakekaho imigambi yo guhungabanya umutekano mu kwezi gushize mu karere ka nyaruguru ko mu ntara y'amajyepfo gahana umupaka n'u Burundi abagizi ba nabi bahagabye ibitero ubugira kabiri bica abantu babiri bakomeretsa abandi banatwika imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyabimata basahura n'imitungo y'abaturage ni ubwicanyi bwaje nyuma y'igihe gito no mu murenge wa bugarama mu karere ka rusizi abantu bitwaje intwaro bishe abantu babiri bagakomeretsa abandi claude ganza munyamagana i rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aharadiyo ijwi ry'amerika abantu bataramenyekana bitwaje ibirwanisho baraye bagabye ibitero mu duce tubiri mu ntara ya kirundo mu majyaruguru y'u Burundi igipolisi kivuga ko kikiri mu matohoza ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze ikibanza cya mbere cyatewe kiri muri komine ya kirundo ni ku bunywero bw'uwitwa kayizera buri ku mutumba wa mwenya hari igihe cy'isaha zibiri zibura iminota nka mirongo ibiri uko abanyagihugu bayivuga abateye bari bagize umugwi inkoho imwe yarasishijwe kikaba ari cyo kirwanisho cyamenyekanye ko bari bitwaje muri icyo kibanza umuntu umwe yari ahasize ubuzima nyine n'ubunywero arakomereka cyane uyu ni umwe mu banyagihugu babonye ko byagenze ni ukuvuga twebwe twagize gutya turi hajya impande y'akajya kabari nyine hama tubona umugabo muremure nyine arimo aramanuka gutya yambaye n'ikoti mugabo muri uwo mwanya twe twace tuvunduka twirukanka bavuga yuko haruguru ku mangazini ya ruguru bahateye tumaze kugenda twirukanka tugende kureba uwo muntu arimo aragenda yirukanka muremure tutazi dusanga afite inkoho ahubwo hakugira ngo tumufate haciye havamo umwe muri twebwe nyine acavuga yuko abonye afite inkoho bamaze gushika hajya nyine baciye bashika hirya hariho abandi babiri tutazi nibo baciye baguma bavuga ngo rasa n'uwo nyine baciye barasa umugabo bitwa Bekimasi wa shefu wa izini wo ku mudugudu kiyanguru na n'uwo bitwa kayizera mu barashwe uwitwa nzirumbanje yohani berekimasi yaciye yitaba imana ubwo nyene ikiziga ciwe kikaba caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vya kirundo uwitwa kayizera yakomerekejwe cyane n'amasasu ashikanywe mu bitaro bikuru vya kirundo yaciye yungururizwa mu bitaro bikuru vy'akarere k'uburaruko biri ngozi nubwo ivyo vyashitse abanyagihugu bemeza ko bagaragaje guta muri yompi abo bantu imbere yuko bamenye yuko bitwaje ikigwanisho gicira umuriro twagiye guhura nyene akajagari gatanguye kwaduka bavuga ngo n'ibisima bije kwiba kurya mangazini tugiye kuraba abantu twari babiri turasanga tujya tugiye kumufata tuzi ngo ni igisuma cahasokorera inkoho tuca turasubira inyuma tuyiruka tumaze kwiruka dusinye tuca twumva batanguye kurasa tuca turiruka barashenka kangahe
nkagatanu twaciye tugira ubwoba bumwe ca turirukanka mu bitoke mugabo twagumye ku mapembe y'inzu gutya kuvuga uwo bamaze kumwica yamaze kuryama hasi icyo bakoze gusa yarameze nk'amusaka ibyo bakuramo ntabyo twari tuzi twabonye ibintu bituma birarira hasi gusa mugabo bamaze kugenda twaragiye dusanga impapuro imidokima z'imoto bataye impande yiwe abo banyagihugu bo ku mutumba wa mwenya basaba ko amatohoza yotera imbere abategetsi bamaze kuza baciye babahumuriza bagende kuryama abasigaye amatohoza akora yego barakoze amatohoza n'ubu baracyabirimo ndibaza nuko boducungura umutekano nyene nk'uko tuwifuza kandi bakabasha kurondera abo bantu baba babasha kuza gukora bakabasha no gutohoza nyene kureba abo bantu baba barabasha gukora amabi imwenya barasigwa nuko ubwo busuma bwoba ari bwo bwonyene buri nyuma y'ubwo bwicanyi n'igipolisi mu ntara ya kirundo kivuga ko amatohoza ariko arakogwa ariyo ashobora kwerekana neza ico ubwo bwicanyi bwoba bwaraturutseko muri ico gikorwa c'amatohoza igipolisi mu kirundo kimyesha ko kimaze gufata abagera kuri bane muri iri joro nyene ryarayikeye mu bucagucagu abantu bitwaje inkoho imwe baraye bateye muri komine ya bugabira ku mugwa mukuru mu bunywero inkuru dukesha igipolisi zivuga ko barabasuma imbere yo gutungwa n'ayo bameze basize bakomerekeje umunyagihugu umwe bamurashe uwo nawe akaba yaciye ajanwa kuvurirwa mu bitaro bikuru vya kirundo no ngaha igipolisi kivuga ko kiriko kirakora amatohoza kugira kimenye abateye muri ubwo bunywero mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
jean bosco ndarurinze mu burundi na claude ganza munyamagana mu rwanda ndabashimiye inshuti muteze amatwi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo
amateka yerekana ko u rwanda rwaranzwe na politiki y'ivanguramoko mu kinyejana cya makumyabiri ku buryo yaje gukura kugeza ubwo agejeje igihugu kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mata abarenga miliyoni bahasize ubuzima bitijwe umurindi n'imbaraga z'urubyiruko rwateguwe kandi rukanakangurirwa urwango ese muri iki gihe urubyiruko by'umwihariko abari mu ishuri bakwiye gukora iki kugira ngo babashe guhangana n'ibintu bibangamira amahoro mu miryango bavukamo cyangwa se ku ishuri aho biga ndetse no mu muryango mugari nyarwanda uyu munsi rero mu kiganiro ejo turaza kwibanda ku gikorwa cyabaye ku mpera z'iki cyumweru aho umuryango ejo youth eco ku bufatanye na never again ikorera i huye ndetse na vision jeunesse nouvelle y'i rubavu bahurije hamwe abanyeshuri bo mu bigo cumi na bitatu mu mujyi wa kigali mu gikorwa ngarukamwaka gihuriza hamwe urubyiruko mu mashuri yisumbuye bakaganira ku nsanganyamatsiko iba yateguwe insanganyamatsiko yo kuri iyi nshuro yo yagiraga iti amahoro atangirira muri nge ese niki nakoresha umwihariko wanjye mu guhangana n'ibibazo bibangamira amahoro mu miryango yacu ku ishuri aho twiga ndetse no mu muryango mugari nyarwanda muri iki kiganiro tukaba turaza kumva icyo abanyeshuri bigiye kuri bagenzi babo ndetse tunasobanukirwe intandaro n'akamaro k'iki igikorwa ku muryango nyarwanda namwe tugiye ku bana muraza kudusangiza ibitekerezo byanyu ese mubona hakorwa iki kugira ngo amahoro yimakazwe aho dutuye tutibagiye kandi ko turaza no gukoresha nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri umunani kabiri gatatu kabiri mutwoherereza ubutumwa bugufi ndetse n'imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram aho mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo njye mugiye kubana muri studio amazina yanjye nitwa hussein kayitare mbagezaho ikiganiro gihagarariwe na roger nigena mu gihe mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze mu kiganiro turi burambure mu kanya gato cyane
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo amahoro atangirira muri nge niyo ntero mu gukangurira buri wese ko afite uruhare mu kubungabunga amahoro ese hakorwa iki kugira ngo aya mahoro asigasirwe kandi nagerwaho arindwe mu buryo burambye reka dutangire ikiganiro twumva cyo bamwe mu baturage bakora kugira ngo bimakaze umuco w'amahoro aho batuye iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi ry'amerika
ikintu cya mbere nkora ni ugusenga imana kuko imana burya ariyo ishobora byose igacengera mu mitima y'abantu ikabumvisha ko bagomba kugira cyane cyane urukundo ubwo ngewe iyo maze gusenga imana nsengera mu mutima wanjye ndushaho no kubwira abantu yuko mbere ya byose bagomba gushaka inzira y'imana ariko noneho nkagerageza guhuza abantu mu bibazo bafite nkabunga mu bibazo bafite kugira ngo amahoro abashe kugaruka mu muryango icya mbere numva wakora nabanza byonyine nanjye nkimika amahoro nkirinda kuba nashwanana na mugenzi wanjye mbangamira umutekano byumvikana ko ubonye n'abantu barimo gushwana nawe wabakemura ni ukuvuga ngo nsanze nk'abantu barimo barwana ndabakiza icyo ni icya mbere ndabakiza hanyuma nkabumva nkumva icyo bapfaga nkasiga mbunze ushobora kutabahuriza hamwe kuko ntabwo byahita byoroha guhuza abantu bagiranye amakimbirane ku ruhande ku mpande zombi ngo babonere icyarimwe kuko buri wese aba arakaye cyangwa se atanifuza guhura na mugenzi we ariko ikintu ukoreye wabashije kubamenya ukamenya izo gurupe zombi cyangwa abo bantu bombi umwe ku ruhande rwe uramusanga ukumva igitekerezo cye ukumva icyo ashinza mugenzi wiwe ukumva nyine ikimubangamiye wamara kumwumva ukaba wasanga na wa wundi nawe ukamuganiriza ku ruhande rwe nawe ukamwumva iyo ubashije kubumva bombi rero wowe ku giti cyawe ushobora gutekereza ikintu wakora kugira ngo ubunge
reka dushimire abaturage kuri byinshi badusangije bityo nawe ukurikiye ikiganiro ejo niba ufite icyo ukora ugamije kubaka umuco w'amahoro igitekerezo cyawe gihawe ikaze mu kiganiro ejo reka ducunguze uburyo umwete maze tunyarukire kuri King David Academy rimwe mu mashuri yisumbuye mu mujyi wa Kigali ahahurijwe abanyeshuri bo mu bigo bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali mugenzi wacu David Hitimana yaganiriye na bamwe mu banyeshuri bitabiriye iki gikorwa igikorwa cya Public Speaking and Exchange ibi bizwi nk'ibiganiro mbwirwa ruhame
aba ni bamwe mu banyeshuri bitabiriye ibiganiro mbwirwaruhame bitegurwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije n'indi miryango itegamiye kuri leta yimakaza umuco w'amahoro nka visio jeunesse nouvelle na neva again rwanda iki ni igikorwa cyiza cyane turagikunda turi benshi kuko tungukira ubumenyi bugiye butandukanye wiga kuvuga mu ruhame ubona abandi bagenzi bawe mukaganira ku bintu bigiye bitandukanye ukumva ibitekerezo byabo ndetse n'ibitekerezo byawe ukabitanga mukabasha kungurana ibitekerezo impamvu nitabiriye iki gikorwa cya public speaking nuko cyavugaga ku mahoro kandi nzi ko twese dukeneye amahoro muri twebwe hanyuma ikintu byamfashije ni uko ngomba kuguma nigisha bagenzi banjye ku mahoro kuko twese dukeneye amahoro ku wa makumyabiri na kane kamena umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nibwo abanyeshuri baturutse mu bigo cumi na bibiri byo mu mujyi wa kigali bahuriye mu kigo cy'ishuri cya king david academy maze baganira ku nsanganyamatsiko igira iti amahoro atangirira muri njye aha kandi aba banyeshuri barakomeza batubwira ibyo babona bibangamira amahoro mu miryango ku mashuri ndetse no mu muryango mugari n'icyakorwa kugira ngo hatabaho ibibangamira amahoro ikimenyane kibangamira amahoro hari nk'igihe usanga wenda umwarimu umunyeshuri w'umuhanga akundwa cyane mu kigo kurushaho umunyeshuri wundi ushobora kubukora cyane bigatuma rero abanyeshuri bamwe na bamwe cyangwa se n'uwo nguwo wakoraga cyane acika intege cyangwa se akabona ko ntacyo azijya agera kuko nta muntu n'umwe umwitaho murakoze icy'ingenzi mbona mu miryango ni uko ababyeyi bajya baganira n'abana babo bakarebera hamwe ibibazo bafite mu muryango bakabasha kubikemura bose hamwe ntawe bibangamiye byaba ngombwa yuko bibangamira hari igihe kugira ngo ugere ku mahoro ubanza ku kunyura mu bintu bigiye bitandukanye bibi kugira ngo ugire icyo ugeraho nyamara ngo nubwo abanyeshuri bishimira umusaruro bakura muri ibi biganiro mbwirwaruhame bamwe mu barimu baje baherekeje aba banyeshuri ngo basanga iki ari igikorwa cy'ingirakamaro kandi gifite aho kizageza ibigo byabo mu kubaka amahoro arambye mu rubyiruko ibi ni byo Uwimana Chantal ndetse na niyo twizera Darius bahuriraho reka ibindi tubumve bizafasha byinshi kuko tukimara kumenyeshwa insanganyamatsiko y'uyu mwaka y'uko amahoro atangirira muri buri muntu ku giti cye twaje kubona yuko buri muntu wese yaba umusemburo w'amahoro ahaba ahakorera aho mu muryango ndetse no mu muryango mugari w'igihugu cyacu ubu rero icyo bizafasha bitugaragariza neza ko aba bana ari intangiriro yo kuba bakubaka amahoro muri bagenzi babo cyangwa se natwe mu bo dukorana umwihariko nagarukaho w'iki gikorwa ku banyeshuri birahura cyane n'amasomo yabo biga buri munsi kuko iki gikorwa kiri mu bitumye aba banyeshuri bashobora kubasha kwagura ubwonko bwabo no gutekereza cyane bagatekereza kure bityo rero no mu masomo yabo n'ubundi bakenera gutekereza kwibumbira mu matsinda y'amahoro ndetse no kurwanya ikibaho kiva kikagera cyose iyi niyo ntero y'aba banyeshuri bitabiriye iki gikorwa cy'uyu mwaka aha kandi barakomeza batubwira uruhare rwabo nk'urubyiruko mu gukemura ibibangamira amahoro mu miryango ku mashuri ndetse no mu muryango mugari kuba twaje aha ngaha bivuze ko twabaye intumwa z'amahoro nitwe tugiye kuganiriza bagenzi bacu cyane yuko twe imbaraga z'igihugu kandi zubaka z'ejo hazaza ni ukuvuga ngo ni twebwe rwanda rw'ejo turabanza twihugure twigishe bagenzi bacu bityo ababyeyi bazahinduka kubera twebwe ndetse n'ibyo n'ibyo tuzaba twashyize mu bikorwa bizatuma u rwanda rw'ejo ruba uruzira amakimbirane
uruhare rw'urubyiruko ni uko tugomba kumva yuko amahoro atangira kuri twebwe kandi tugomba gutanga ikintu dufite arundi ruhare rwanjye nagira inshuti zawe wazihindura abo mukinana abo musengana n'abandi bantu bose mushobora kuba muhura mu ishuri badafite imyitwarire myiza cyangwa se bakora ibintu byateza amahoro make uruhare rw'urubyiruko rwo ni runini ko tubizi ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu rufite uruhare runini ushobora guhindura umuntu kandi urubyiruko akenshi icyo urwigishije nicyo rufata rero rufite ikintu kinini cyo gukora kuko mu gihe urwigishije ikintu kikarufata no kugira ngo bakore ikintu ikintu bagikora neza rero iki kintu bakora ni ukuguma bavuga amahoro bakayasakaza no muri bagenzi babo
reka twizere ko ibyo abanyeshuri bakuye muri iki gikorwa bakomeje kubisangiza bagenzi babo batabashije kugeraho iki gikorwa cyabereye mu gusakaza ubwo ubutumwa
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
iyo abana bageze muri ibi biganiro bya public speaking and exchange bashyirwa mu matsinda ku buryo buri umwe ahuzwa n'undi batiga ku kigo kimwe ubundi bagahabwa umukoro wo gukorana mu itsinda reka noneho dukurikire ikiganiro twagiranye na kanuma piyeri wari uhagarariye iyi gahunda ya public speaking and exchange adusobanurira iby'iyi gahunda
ibikorwa nk'ibi bya public speaking birategurwa nko mu nshingano za ejo youth eco mu rwego rwo guhuza urubyiruko ruturuka mu bigo by'amashuri bitandukanye bafite insanganyamatsiko bari buhurireho ndetse bakayiganiraho insanganyamatsiko y'umwaka iravuga ngo amahoro atangirira muri iki ni ubuhe buryo bw'ubuhanga nshobora gukoresha kugira ngo mpagarike cyangwa se mpindure ibibazo bihari mu miryango mu mashuri ndetse no mu muryango mugari ese wowe ku giti cyawe ubona ari ubuhe buryo bwakoreshwa kugira ngo mu gukemura ibibangamira amahoro mu miryango yacu cyangwa se mu mashuri ndetse no mu muryango mugari amahoro abangamirwa n'ibintu byinshi ariko uburyo bwo kujya gushaka inzira nziza y'amahoro ntabwo ari bwinshi yewe ntibwarenga bubiri cyangwa butatu ariko ubw'ingenzi ni ibiganiro ni naho byose bitangirira iyo ibiganiro bidahari na ya nzira yindi biragoye ko yaboneka abandi bavuga intambara abandi bakavuga ibindi bitandukanye izo zose ni inzira zishobora gukoreshwa ariko iya mbere niyo kujya mu biganiro kandi ibiganiro ndibaza ko ari ikintu cy'ingenzi urubyiruko rukeneye kugira ngo bahere mu babyeyi baganira bazamuke ku ishuri baganire n'abo ba- bigana cyangwa se abarezi babo ndetse no mu muryango mugari bashobora kuba bashoboye kuganira noneho bakagaragaza ibibabangamiye basaba kubonerwa ibisubizo tumaze imyaka itanu cyangwa itandatu turi mu gikorwa cyo gukorana n'urubyiruko kugira ngo duteze twimakaze umuco w'amahoro tuwuteze imbere mbese mubona iki gikorwa hari umusaruro kimaze gutanga cyane umusaruro urahari dutangira twatangiye byitwa dibeti niyo foroma yari iriho tumaze kubona yuko urubyiruko rusa nkaho rurimo guhangana tunaganiriye nabo dusanga dukeneye guhinduka tuve muri dibeti tujye mu biganiro tujye mu biganiro cyangwa se mu gusangira ibiganiro kugira ngo buri wese yisange mu kiganiro kirimo gukorwa tuva muri dibeti tujya muri exchange mbere twakoranaga n'ibigo bitarenze bitanu cyangwa birindwi uyu munsi tugeze ku bigo cumi na bitatu cumi na bibiri nibyo dufite uyu mwaka twari twatumiye cumi na bitanu iki ni ikitwereka iki ni ikitwereka yuko abantu barimo kugenda basobanukirwa abarezi barimo kugenda basobanukirwa bakaduha umwanya mu bigo byabo gusobanura umushinga none tukaba turimo gutera iyo ntambwe kandi turimo kwaguka icyo twifuza kugeraho nabo dufatanyije ah, ni uko tubasha kubona urubyiruko dukorana narwo mu bigo by'amashuri dufatanyije n'abarimu babo abaza bahagarariye abo bana ah, mu gihe cya public speaking ni uko bashobora kugera ku rwego rwo kuyobora ibiganiro mu bigo byabo by'amashuri ndetse bafite abanyeshuri benshi kurushaho ndetse n'abandi barimu benshi ndetse n'ubuyobozi buhagarariye ikigo bagafatanya mu kurebera hamwe ibibazo bibangamiye amahoro mu bigo cyangwa se ibibazo runaka bisa- basanzwe bafite bicajwe no gushaka umuti atari impaka barimo kujya ahubwo basangira ijambo barebera hamwe uburyo umuti waboneka icyo kintu kiramutse kigezweho tuzaba tugeze ku ntego nyamukuru ya public speaking
inshuti bakunze b'ikiganiro ejo ngira ngo murabyumva ko ibiganiro mbwirwaruhame ari kimwe mu bintu byakoreshwa mu kwimakaza umuco w'amahoro bityo namwe nimudusangize ibitekerezo byanyu ese ubona hakorwa iki kugira ngo amahoro yimakazwe aho dutuye ubutumwa rero bwanyu turaza gukomeza kubwakira ndetse n'ibitekerezo byanyu yaba kuri facebook ndetse na instagram aho mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo ariko kandi zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri nayo ni nimero mushobora kutwohererezaho ubutumwa bugufi iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje gukurikiranaho ikiganiro ejo muri studio muri kumwe nanjye hussein kayitare ubagezaho ikiganiro gihagarariwe na roger niyigena mu gihe mizero crispe ari we uri ku buhanga bw'ibyuma mu kanya turakurikirana ikinamico nyiramubande
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mpagaze ahirengeye mu misozi igihumbi ndabona aho uri mu mataba bateze ushobora kunyumva ndazi yuko wakumva amajwi menshi aturuka impande n'impande gusa nagusabye wemere dusangire
mugire amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana aha abantu afite umugambi wo kubwira mbabazi bakavirwa hejuru n'iruhiza bakajya aho bazabana ubuziraherezo ariko se bahu mbabazi we ibi yaba yarabimenye aha yibereye mu kazi
mbaba ndashaka umupime mizure ubundi ndodere ikabutura ya pacanga nzajya nambara muri wikendi ngiye kurya abana ntagowe none Eh, pacanga pacanga cyose kandi noneho ni ibiki Mm, mm, mm, ntayo uzi kugiye kurya abana Mm.
ariko noneho abana b'ubu mwabaye mute koko mbaba Karame.
pacanga ni kukubwira Mhm.
ndashaka ufate udupande twose tw'ibitenge Mhm.
bya bindi byose byagiye bisago ubundi uduteranye unkoreremo ikabutura nguhita unambwira ngo nangaye nguha yavanse
sa ibitambaro byo rwose ndabifite Mm.
hanyuma rero uransigira ibihumbi bibiri magana atanu nuza uje kwifata uzanyongera ibindi bibiri magana atanu waretse se nkayaguha yose ubundi narinda ngenda nkanayarya reka nyaguhe ariko gakuru ubundi amafaranga uyakura hehe ko nzi ko uri umunyeshuri mu rugo barayampa ngo reka kumbeshya gakuru hari amakuru mfite Aha.
ariko ubundi tubwizanye ukuri Eh.
ko nzi neza ko uri umunyeshuri aya mafaranga uyakurahe nyamara rero njyewe ibintu urimo simbizi umva sisita waraye ha wanze kubyemera wowe mpima ngende ningaruka nzakubwira fresh ukuntu ibintu bimeze
nyamara rero gakuru iyi myitwarire yawe utangiye si myiza uzajya umenya ko turi impunzi kandi rero tugomba kwitwararika
mwakoze rero kuba mwageze hano mu gihe twari twumvikanye uretse gakuru na mbabazi ntari kubona mbabazi we nta kibazo twavuganye yiteguye kuzadufasha
ninde wabuze impamvu ya gakuru njyewe ntayo nzi gakuru we nkeka ko mubo tuzakorera ubukangurambaga nawe azaba arimo kubera ko ntagishaka kunyumva Mm. n'ubu namunyuzeho ngo tuze ambwira ko nta kanya afite yagiye gushaka bora Boro Okay. zibiki se kandi ibyo nta kibazo reka turebe mm, ah, habana wowe nk'umuntu mukuru uzajya kwa papiyasi mu rugo rwe rwa kabiri mbabazi na minyone bazajya iwabo wa gakuru mbegeti wowe uzajya kwaha abana dore ko banakwishimiye nanjye rero nzajya mu muryango wo kwa soronga none se ubu murabyumva mute urakoze ab'ejo mu by'ukuri ntibyoroshye mwese mwumve ko uru rugendo dutangiye rukomeye Eh, rurakomeye.
Eh, cyane cyane nkanjye uzajya kwa papiyasi ntugusenga cyane abandi nabo mukamenya uburyo bwo kuganiriza abantu bakuru ese ko mutashyizemo n'abazazi wacu
minyo icyo kibazo warije ni cyiza kandi kiroroshye Aha ni cyiza nawe uzajya ugenda ubaganiza gahoro gahoro kuko niturangiza iyi miryango duhisemo tuzajya no mu yindi Yego.
reka rero twibukiranye ibyo tuzavugaho
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
imyitwarire ya gakuru nta n'umwe idateye inkeke ariko we ntashaka kubyumva mbabazi se we ko atewe ubwoba no kuba yajyana na habana asoronga amarumu watabizi gatsimbanyi yemeye kuzitabira amahugurwa ahitamo n'amarushanwa yo gusiganwa ese ubu nahuriramo na soronga bizacura iki niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico nyiramubande ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo nimero ni zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru umunani itatu kabiri inani kabiri cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba instagram ndetse na facebook hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico nyiramubande iki gice mumaze kumva cyanditswe na muhire marcel naho mizero crispe niwe wafashe amajwi aranayatunganya reka tubararike kutazacika ikinamico nyiramubande y'ubutaha mugire amahoro njye na rihamida mukundene
eyo ni mico the best nkora afrobeat original kurikirana ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu stay in touch
ese wowe wari udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo amahoro yimakazwe aho mutuye kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye hussein kayitare wabagezagaho ikiganiro cyari gihagarariwe na roger niyigena amahoro y'imana bane namwe cawo
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro